so my correct people, e get gist when i see you. now i say make i contact daram for here dem say only of ife papa Oh, now im don't invite reverend funke and uh, queen naomi uh, uncle He said because of say uh, di son caviarcy o say for the past three years now he don't dey tell am say queen naomi dey come back to palace e come back to palace say as in dey he never see queen naomi He say because he wan see queen naomi before e enemy go die you understand He say he go like to see am before e go die so na im make am He con invite eh, dem come because he say e no con understand his son again you understand my people? my people since when queen naomi comot for palace now we don dey hear say she's coming back she's coming back yes even though say that she's coming back at the beginning was three na true before devil concern all those women some women they when i at until today i dey pray for they say they no go no peace and they go meet queen naomi go they tell and say if e go back to palace say caviarcy go use am take do something say queen naomi go turn to mumu say caviarcy no go near her kabiyesi go mess her up kabiyesi go do this one go do that one na wetin dem take deceive queen naomi That time my people, if we know say social media say na so even though i be blogger but i no know say social media is full of lies shebi una dey hear me so i no know say social media na so so lie na dem dey lie for there dem dey lie you oh, my people. ha chey The people when if they do calling show the people when go they call did their eyes see He go tell you say you just see queen army na na na for america say queen army who come in house did their eyes see their eye no see now that they talk Now now my eye open o oh. you know say as we they do this, they e go you understand even when i they do at dat time i know they lie o oh. Now now now when e be say -huh. oh, i can't join all these bloggers now wetin their eyes see they go talk am wetin their eyes not see they go talk up. allege Now make they always they use allege because my eye not reach up. When they hear me so hmm. my people, these people they lie you oh. don't be small don't be small lie that they blow that they ah they dey ah, e hot di kind lie wey dem dey blow they dey hot my people, the person wey e not make make una come palace na all these women you understand When be say the devil, they say the no caviarcy some say ah they just talk with caviarcy ah caviarcy say go do this one go do this one They can't lie They pack na now we know everything When those women they talk now lie they lie for caviarcy head ah it is well o oh, my pipo make we dey pray for our children May god not let our enemy comot the cap of favour comot for their head in jesus name my people, there's say only of for papa o say e don beg kabiyesi say beg. You know, like the way when we say since wen dem born tadenika o na di time wen tadenika was small Now im take see am e no see you understand what about tomorrow your enemy can't get RIP because Sunny people, papa don grow at least e don reach 80 i no know whether e don reach 80 something no you understand e go don reach 80 something na at least pikin man wen he born pikin of fifty, e don reach e don reach at least the the daughter now the senior ah no carry say papa don reach 80 something e go dey go ninety sef i go check the date whether e don reach ninety hmm. congratulations to rambo you know easy my people. so now him be all this thing so he don't tell caviarcy say abeg he wan see tadenikawo before he go get roip you understand say since he don't tell you and time na you go they promise am say yes you go see am you go see am you go talk with them. They go come no worry they go come no worry still yet till now they no come now now you don dey promise again december dey go come december go come e no go come my correct pipo na queen naomi na im no gree come because queen naomi no understand palace again e no understand caviarcy you understand even though say eh, pro eh, pastor funke e don still talk with queen naomi you know say pastor funke say e no dey talk for husband and wife issue e no fit force queen naomi to go do waiting, you know dey for your mind You know na wetin pastor funke talk so my people, pipo kabiyesi no carry e no bring will come palace you understand see oni of ife papa no see am e see them. They say queen naomi keep on visit You know like you no visit anything queen naomi no dey visit palace You know gree go palace queen naomi dey always is uh, Ooni of Ife dey always dey talk to the son through telephone every day for video call e go sing for am e go do different thing with am but say that one say ah make e when e dey come back make e bring am come back Queen Naomi dey fear to come back because of the past He say he no fit handle am He no go He no go fit withstand am okay make e stay outside the palace if you no fit handle am if you no fit withstand am na that one na everybody dey talk about right now so make we dey wait how that one go take dey possible to remain inside the palace and i believe say e go possible in jesus name so my pipo dat say oni of ife papa say e don talk with um, um, dis um, woman pastor funke e don't talk with am say I beg, make e help am tok to queen naomi say make e carry tadenikawo come come visit am even though if e don't come palace there is no problem but make e just carry the pikin e go come visit am e say I beg god e take beg am becos di time is close becos nobody know when e dey go as one pesin don old like this no mean say ooni of ife papa don grow e don old so my correct people, people go dey tok say make dem send ooni eh, of ife eh, make ooni of ife eh, send im wives dem out is it possible it's not possible na you no go send dem out e don talk and na dem go comot anyone wey wan comot is free to comot e don first tok am you understand he say e no tie anyone down so now im make am marry plenty wife That one wey oni of ife tell you now say ifa na im tell am make him marry plenty wife na lie im dey lie kábíyèsí o oh, my mouth i not talk o uh-huh. so no be any this thing na oni of ife na im marry dem by himself all the whole condemn olori if uh, women wey dey for inside palace before na im kabiyesi come conjure together He come marry dem come lie with ifa head say na ifa say make he go marry all the women meanwhile na im marry dem by theirself because of say e wan pepper queen naomi na wetin go concern eh, queen naomi for inside na yourself you dey do now